muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri byarabaye biguma biba bizosubira ubushikiranganje bw'ibibaho hagati buriko buriga inzira irashe y'ingene muronkaho muba umwenegihugu wese arafise uburenganzira bwo kuronka haba mu gihugu ciwe c'amavukiro
aha mu burundi perezida ndayishimiye yasuye abaturage basenyewe n'imyuzure y'umugezi wa rusizi n'ikiyaga cya tanganyika muri maramvya mu ntara ya bujumbura naho mu mahanga irani ntishaka amagambo ahubwo irasaba ibikorwa mu bibazo bya porogaramu yayo ya nucleaire amakuru arambuye ni mu kanya gato ikaze muri kumwe na tomasi kamirindi amakuru yo hirya no hino ku isi umuyobozi w'ikirenga wa irani ayatola ali kameneyi yatangaje uyu munsi ko ashaka ko ibihugu bitandatu by'ibihangange ku isi bigaragaza ibikorwa aho guhora mu magambo ku byerekeye kuzura amasezerano bagiranye ku mugambi wa irani wa nucleaire mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu fidele niyongabo yateguye inkuru Irani n'ibihugu by'ibihangange byo ku isi biri mu biganiro kuva mu kwezi kwa kane byo kurabira hamwe ukuntu leta zunze ubumwe za Amerika na Irani vyosubira kubahiriza amasezerano yo mu mwaka w'ibihumbi na cumi na gatanu wahoze ari Perezida Donald Trump yavuyemo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani agasubizaho ibihano kuri ico gihugu mu kwihora kuri ivyo bihano abategetsi ba Iran baciye basubira guhingura ubutare bwa uranium ku rugero ishobora kwifashishwa mu gukora ibigwanisho ruhonyanganda naho intumwa y'umuryango w'ubumwe bw'uburaya ikurikirana ibiganiro hagati y'izo mpande zibiri yatangaje ku munsi wa gatatu ko yemera ko amasezerano azoshikwako mu nshuro y'ibiganiro ikurikira izotangura mu ndwiza abandi bategetsi bakomeye baserukira ibihugu vyabo bavuga ko mu minsi iri imbere hari ingingo zitoroshe zitegerezwa gufatwa
fideli urakoze umuryango mpuzamahanga wo kurwanya intwaro z'ubumara urarega leta ya siriya ko yaba yarakoresheje bene izi ntwaro ku baturage bayo byibura inshuro cumi na zirindwi fernando arias umuyobozi w'umuryango mpuzamahanga wo kurwanya intwaro z'ubumara n'iz'uburozi oias mu magambo magufi y'igifaransa yari imbere y'inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yavuze ko abahanga bawo bakoze anketi ku birego mirongo irindwi na birindwi kuri siriya baguye ku mwanzuro ko leta ya perezida bashar al assad yakoresheje cyangwa yaba yarakoresheje intwaro z'ubumara byibura inshuro cumi na zirindwi mu kwezi kwa munani ibihumbi bibiri na cumi na kane guverinoma ya siriya yatangaje ko yashenye intwaro z'ubumara zose yari itunze ariko fernando arias we yemeza ko itanga amakuru atariyo ambasaderi w'ubwongereza muri loni barbara woodward nawe avuga ko hari ibibazo makumyabiri bitarabonerwa ibisubizo ku byo siriya itangaza ku mugaragaro richard mills wungirije ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika muri loni nawe ati ingoma ya assad ishyigikiwe n'uburusiya ihora yanga igenzura mpuzamahanga kuri gahunda yo gusenya intwaro zayo z'ubumara ambasaderi w'uburusiya muri loni vasili nebenziya arega oiyase kubogama kubera ko ari igikoresho cy'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi nk'uko abyemeza radiyo ijwi ry'amerika tugarure fideli niyo ngabo noneho atubwire inkuru y'iki cyemezo cy'umuryango w'ubumwe bw'uburayi wabujije indege zitwara abantu n'ibintu z'igihugu cya belorusiya gukoresha ikirere cyaho izo ndege ntizizokwemerwa no gukoresha ibibuga by'indege by'ibihugu mirongo ibiri n'indwi bigize umuryango w'ibihugu by'uburaya ni nyuma y'ingingo y'abategetsi ba belorusiya yo kunyuruza indege itwara abantu Ryanair mu ntumbero yo guhagarika umumenyeshamakuru atavuga rumwe na leta Raman Pratasevich yari muri yo mu kwezi guheze mu itangazo uno munsi wa gatanu umuryango w'ubumwe bw'uburaya wamenyesheje ko ibihugu biwugize bizosabwa kwangira guhuruhusha indege izo arizo zose z'igihugu ca Bielorusiya gukururukira canke guhaguruka zivuye ku butaka bw'ibihugu biwugize canke gukoresha ikirere cavyo gukumira Bielorusiya gutera gukomera mu makungu kuva ico gihugu kinyuruje indege itwara abantu Ryanair ku itariki mirongo ibiri na zitatu y'ukwezi kwa gatanu kuri iyo tariki abajejwe kuyobora indege b'ico gihugu babwiye abadereva b'iyo ndege ko irimwo bombe babategetse kururukira ku mugwa mukuru Minsk baciye bakura muri iyo ndege umumenyeshamakuru Roman Pratasevich akaba apfunzwe muri iki gihe
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu mu kanya gato cyane ni amakuru y'ibiyaga bigari mu burundi urugomero rwo kuvomera imirima mu ntara ya bubanza rumaze imyaka icumi rutaruzura kandi rwaragombaga kubakwa mu myaka itatu gusa bimaze guhombya leta amafaranga arenga miliyari cumi n'eshatu n'abaturage bavuga ko bahomba cyane bagasaba gushumbushwa mu rugendo yarimo muri bubanza perezida evariste ndayishimiye yatangaje ko abahanga bubatse uru rugomero bagiye gufatwa bahanwe mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yadukurikiraniye iyi nkuru harimo umuceri haba umuceri uvuyemo tukajya turimo ibigori uyu muceri uyu mwaka ntawo uhari kubera amazi yabaye makeya uruhumbu uyu munyagihugu ariko arasigura ko yagize rwavuye ku rugomero rwo kuvomera umuceri n'ibindi bitegwa rumaze imyaka irenga cumi rutaruzura rwabwirizwa kubakwa ku ruzi kajeke mu kiyaya caranda mu ntara ya bubanza iri mu burengero bw'uburundi abanyagihugu baharimira umuceri barerekana ingene rwasenyaguritse ni urugomero rwabomotse rutarahera kubakwa n'aho ibikorwa vya mbere byo byari byatanguye urabona ikirokosima cyatangira carisugumye cegera hepfo hagati na hagati kiramanyuka umusuna wari ugifashe urabomoka imirima irenga amahegitari igihumbi niyo yahahombeye bene yo barenga ibihumbi icumi bavuga ko inzara igiye kubica agahombo karimwo rwose kubera tutarimye umuceri nk'uko byahora bikwiye mwembe dushobora kuwuhomba leta iriga ukuntu abantu bashobora kurima badahombe ikiga ukuntu bashobora kuronka amazi agenda neza teregite imirima ikaronka amazi nk'ubu twabuze n'amazi uruzi ngaha rwarapfuye amazi ntabwo turonka ngo rushire mu muceri canke bakaraba n'akantu k'agatererano nk'ubu bodufashisha kuko nk'ubu tumerewe nabi cane amafumbire arazimvye umusitanteri wa komine gihanga mu ntara ya bubanza ahari ibyaya vya rugunga gihungwe na busongo hasanzwe harimwa cane ibitegwa vy'imiceri n'ibigori vyari vyagenewe kuvomerwa n'urwo rugomero amenyesha ko uruhombo ruzokora ku banyagihugu benshi leopold ndayisaba asaba leta kugarukira kuri abo banyagihugu turano kubara rizogwa cyane tusaza muzi ko komine gihanga isanzwe irima igiterwa c'umuceri aho rero hose tubakoresha amazi mu gihe atacokogwa turano yuko umurimyi agiye kwikorera amaboko igiterwa c'umuceri ntushobora kugikora utafashe ideni kuzosubiza ayo madeni kizoba ingorane n'ubusuma bushobora kuba bwinshi kuko mu giterwa c'umuceri bisaba abakozi benshi ntuvuga ko abantu benshi bahatorera koyoko bakaja gukora muri iyo mirima tuca twiyumvira tuti none boca babaho gute aho umukuru w'igihugu yagendera ico kibanza kuri uyu wa gatanu perezida evariste ndayishimiye yatangaje ko amafaranga amafaranga arenga miliyaridi cumi na zitatu y'amarundi ariyo ikigega ca leta cahahombeye yashizeho umugwi w'amatohoza kugira ngo ukuri kuja habona maze abanyuruje amatungo ya leta babihanigwe ku bwiwe agahombo abanyagihugu bahagiriye kabwirizwa kwishurwa n'abari bajejwe ico gikorwa yamenyesheje ko ataho bitaniye n'ubunyonyezi ibiturire canke kunyuruza amatungo ya leta naho atatomoye neza ko abarimyi bazoshumbushwa yabijeje ko hatazobura igikorwa yategetse ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi gukurikirana hagufi ico kibazo kugira ngo ntigitume abarimyi bicwa n'inzara urwo rugomero rwatanguye kubakwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda amashirahamwe atatu ajejwe inyubako harimwo etamuko na bitico pacific yabwirizwa kuba yawujuje mu myaka itatu ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bwaheruka guhagarika ivyo bikorwa maze bunemeza ko ayo mashirahamwe yananiwe no kubahiriza amasezerano pyeklave n'inkuru kigali ku bwijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasuye kandi abaturage bavuye mu byabo kubera imyuzure y'uruzi rwa rusizi n'ikiyaga cya tanganyika bacumbikiwe muri site sobel muri maramvya mu ntara ya bujumbura yabasabye kwitegura ko bazimurirwa ahandi burundu mugenzi wacu desire hatungimana yakurikiranye iyi nkuru intara ya bujumbura mu kwezi kwa kane n'ukwa gatanu yarahuye n'ibibazo bikomeye cyane bivuye ku mvura yaguye ari nyinshi buramatari w'intara ya bujumbura amenyesha ko ibiraro bitanu biri ku ibarabara ry'igihugu nimero zitatu na nimero cenda byabomotse burundu bakaba bariko barabisanura kubera imyuzure y'ikiyaga tanganyika n'uruzi rusizi imiryango ibihumbi bibiri n'amajana indwi na mirongo itandatu n'itatu yaratayiza irahunga muri komine mutimbuzi abanyagihugu bahunze nk'uko bishikirizwa na buramatari w'intara ya bujumbura bari mu masite atatu ariyo mafubo kinyinya ya kabiri na sobel irimwo abantu baba ibihumbi bitandatu ari nayo umukuru w'igihugu yagendeye kuri uno wa kane perezida evariste ndayishimiye yamenyesheje abanyagihugu bari muri iyo site ko yabagendeye kugira abereke ko igihugu kitabibagiye nabyo kugira ngo mubone ko turi kumwe mu bihe bigoye muri mwe mwaravuye mu ngo zanyu mugabo ntimwazikurwamwo n'intambara cyane uburyo bw'abana b'abantu ni ukubera ibihe none rero ibi bidushikiye twese turakeneye yuko dufatana mu nda none rero ku ruhande rw'igihugu rwa mwebwe nyine abenegihugu barashoboye kwegeranya ibyo dushobora kuba turabafashisha kugira ngo mube murabaho mu kurindira yuko imana idufasha ajya amazi akame nicyo cyatuzanye rero tuje kwifatanya namwe mu ngorane murimo umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntiyagiye imbokoboko kuko yagiye ashiriye imfashanyo abo banyagihugu bahuye n'ivyago yabashiriye amatoni mirongo ibiri n'atanu y'umuceri mirongo ibiri n'atanu y'ibiharage atanu y'ifu y'imyumbati amavuta y'amamesa amasabuni ibirengeti hamwe n'amafaranga ibihumbi mirongo itatu y'amarundi kuri buri muryango kugira babe barifashisha iyo mfashanyo yakiranywa kamwemwe ntangere n'abo banyagihugu bataye izabo shije ngaha anu naricaye ndaruha ndiganyira ndavuga ati imana uramevye mu kubaho kwanje nanjye naronka twagumyaguma ngaho nyine nari numva base numva nabi hejuru y'inzara ubukene arakoze nyakubahwa twayerera tukabura iyo tujya n'iyo tuva tukabura icyo tujya tukaryama gusa yemwe jewe ndamushimiye rwose imana imuhezagire yemwe abyaraho mu bwami bw'imana yiyicarire imfashanyo y'umukuru w'igihugu twayakiriye neza urabona twa tumaze igihe ngaha kirekire nk'inga zibiri ata muntu aradushika ko turi ku ruzuba uno munsi rero tukumva batubwira ko umukuru w'igihugu aza kutugendera yego turakiriye amajambo yiwe turakiriye n'imfashanyo aduhaye turashengurutse cyane imana imuhezagire kuko twari dushonje mu bana inzara yagomba itwice ni ukuri twashimye cyane rwose ko twatumaze iminsi twidoga bamwe bidoga ngo inzara yatwishe baje kutwicira hano mbere imana imuhezagire yongere imigisha aho yakubuye isi
kubera iyo myuzure yama yateye ibice vya gatumba maramvya na kinyinya mu ntara ya bujumbura bitaratorerwa umuti umukuru w'igihugu yamenyesheje ko abo bahuye n'imyuzure ko bagiye kubaronderera ahandi baba mu ntumbero yo kubakingira byarabaye biguma biba bizosubira ubushikiranganje bw'ibibaho hagati buriko buriga inzira irashe y'ingene muronkaho muba umwenegihugu wese arafise uburenganzira bwo kuronka haba mu gihugu ciwe c'amavukiro ni ukuvuga yuko mutaba mu gatumba muraronka ahandi muba mutereza kuharonka nicyo gituma leta nkuru yaciye ibazana aho muba muraba mu kurindira murabifitiye uburenganzira rero leta irashobora kubaronderera aho muba mukarima mukagira ubuzima ni uburenganzira mufise buramatari w'intara ya bujumbura nawe yasabye umukuru w'igihugu kubandanya afasha iyo ntara ifise imisozi ihanamye ari nacyo gituma bakunda guhura n'inkurikizi zihindagurika ry'ibihe uko umwaka utashe desire atunga imana kigali ijwi ry'amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashyikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda icyegeranyo cy'abafaransa b'abahanga mu by'amateka cyiswe rapport du claire cyemeza ko ubufaransa bwagize uruhare runini muri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ariko ko budafitemo ubufatanyacyaha abahanga mu nzego zitandukanye umunani bakomoka mu rwanda baba mu bihugu binyuranye byo ku mugabane w'uburayi bayikozeho isesengura bavuga ko ibuzemo ibintu byinshi babiri muri bo twaganiriye ni maurice niwese umwarimu wa kaminuza akaba n'umushakashatsi mu by'indimi aba mu bufaransa na nsengimana nkiko umuhanga mu bya politiki aba mu busuwisi kutibanda ku bufaransa gusa mu isesengura ryabo nababajije niba atari ugutandukira maurice niwe se niwe utangira asubiza ntabwo twigeze dutandukira kubera ko nubwo raporo ishingira kuri arishive z'abafaransa ni ukuvuga ku nyandiko z'abafaransa inyandiko zigeze ku ibihumbi bitandatu ntabwo ivuga ibijyanye n'abafaransa gusa iyo nyandiko ivuga abanyarwanda iyo nyandiko ivuga ibijyanye na jenoside yakorewe abatutsi kandi iyo nyandiko ikaba igamije gushyira ahagaragara impamvu zateye jenoside yakorewe abatutsi ubwo uravuga iyo raporo duclare iyo raporo ya duclare tukavuga ko rero impapuro z'abafaransa ubwazo ntabwo zihagije kugira ngo uzihereho uvuga ko ufite amakuru ahagije kugira ngo uvuge ko ibyo uvuga kuri jenoside yakorewe abatutsi cyangwa se ku ntabwo yabaye mu rwanda ko byuzuye ikindi nakongeraho ni uko iyo raporo na za archive yakoresheje n'izo mu bufaransa atari zose kuko nk'iziri muri paroma mu nteko ishinga amategeko y'ubufaransa ntabwo bigeze bazigeraho nicyo gituma tuvuga ko iyo raporo ituzuye wenda ntitubigarukaho twatanga n'izindi ngero nyinshi zerekana ko ituzuye ntabwo ivuga abafaransa gusa ivuga n'abanyarwanda ntushobora no kuvuga ibintu byabereye mu rwanda we tutavuga abanyarwanda
reka dusubire kuri nsengimana nkiko muvuga ko iyo raporo hari ibintu byinshi ibuzemo nabisoma mu gifaransa kubera ko mwabyanditse mu gifaransa le rapport etemaye de manquements au niveau des faits, de la présentation chronologique des événements, mais aussi au niveau de l'interprétation. mbivuze mu kinyarwanda ubwo ngubwo ibuzemo ibintu by'amakuru nyayo afatika ukuntu ibintu byagiye bikurikirana mu ngengabihe mbese mu matariki n'ibindi nanone no mu kubyumva mbese mu kubyumvisha mu kubisobanukirwa nk'akantu gakomeye muri ibyo bintu ka mbere kaza ku isonga mwabonye iyo raporo itadoma ko urutoki wa mugani w'abarundi ni agace
hari inyandiko twakoze n'inyandiko navuga izinze turacyakomeza gukora ubushakashatsi burambuye harimo ibintu byinshi umuntu abona dukwiye kuzagarukaho harimo ibintu byinshi rwose bibuze wavuga yuko ntabwo tuvuge mbese nko mu kuva muri mirongo icyenda icyenda na kane ubona uruhare nko mu rwanda ubwarwo byonyine honyine ntabwo wumva uruhare nk'amashyaka ya opozisiyo yagize muri iyo kuva muri mirongo icyenda icyenda na kane kandi nabo nabo bari bari igice kindi kitari habyarimana cyangwa kitari kagame mvuze mu magambo makeya nacyo cyari gifite uko kibona ibintu kandi cyakoze ibintu ku buryo bihinduka ku buryo ibintu bihinduka urwo ruhare rwose ntirugaragara ntirugaragara kandi uzi ko guhera muri mirongo icyenda na kabiri mu kwezi kwa kane opozisiyo niyo yayoboraga guverinoma reka tubyibutse aho ngaho nanone reka tubyibutse nkiko minisitiri nsengiyaremye n'uwiringiyimana hanyuma nibo babaye ba minisitiri ba mbere bashingwa minisiteri muri leta yewe kugera n'aho tuvuge n'ibintu byerekeye ubutasi mu gihugu hagati hagati mu gihugu byari bishinzwe abantu bo muri opozisiyo umwe wari ubishinzwe nk'ubu ngubu ari aho ngaho ari mu rwanda niwe niwe perezida w'inteko ya sena mu rwanda urumva nk'ubwo rero kuvuga ibyo bintu byose ibyo ntubivuge ikibazo cya opozisiyo ukuntu abantu ba opozisiyo aribo bapfuye mu ba mbere nibo bapfuye mu ba mbere nubwo bayoboraga leta bayoboraga guverinoma bapfuye mu ba mbere icyo kintu rero kubona kigiye ku ruhande ni ibintu bitumvikana ikindi ni uko abafaransa bari mu rwanda yego iyo urebye ubona abari bashinzwe ubutasi baho biberaga hanze amakuru yabo yose bayavanaga mu buganda yaba batavanaga mu buganda bayavanaga mu buryo bwo bwayabahaga ariko urabona kuva muri mirongo kuri mirongo icyenda intambara iba kugera icyenda na kane uzi ibisasu byaturikaga buri gihe n'iki mbese hari umutekano mukeya nk'ubwo hari aho twabyanditse tuvuga hari hari hari inyandiko abafaransa abantu bagiraga inama abafaransa urumva ko niyo ibintu bibuzemo n'icyo bagiraga inama abafaransa banditse berekana bya bisasu bya ibisasu byagendaga biturika hirya hino icyo gihe cyose byerekanye ko ibyinshi byinshi byari byari ibya fpr icyo kintu ntabwo bagishyizemo ntabwo bashyizemo muribuka mu kwezi kwa kabiri muri mirongo icyenda na gatatu fpr yagabye ibitero mu rwanda ishyira abanyarwanda bo mu babyumba na ruhengeri hafi miliyoni hafi miliyoni rwose baza bagera baza kuba mu nkambi z'amafuti hano za nyacyonga
urumva hapfamo abantu ibihumbi mirongo ine ibyo bintu ntabwo ntabwo ubibona simbizi ubwo none se ubwo ubwo uruhare rwabo
urabona gupfa kwa gupfa kwa gatabazi mu kwezi kwa kabiri mirongo icyenda na kane yego
ukuntu byagenze rwose igihugu cyarahubanganye hose cyane cyane muri kigali kubera uwo muntu wari upfuye kandi bizwi neza umuntu wamwishe yuko byagaragaye ko ari fpr mbese hari ibintu bigaragara bikomeye bituma
iyo raporo igenda ibishyira ku ruhande n'ibindi byinshi cyane
mbese hari ibintu nkiko yego ndakumva kuvuga ngo byaragaragaye ko ari fpr yishe gatabazi byagaragaye gute ninde wabyerekanye hakozwe nkete mu gihugu da hakozwe nkete mu gihugu rwose ya jandarumuri yarayikoze kandi byagaragaye yuko aho yari avuye mu nama muri muri ya hoteli umubano
umubano iyo nama nta wundi muntu wari wayiteguye niwe wagomba guhura na fpr urumva bamwica arimo kwinjira mu rugo yewe ndi mu bantu ba mbere baketse yuko yishwe na nyine yishwe na habyarimana ariko nyuma izo raporo zimaze gusohoka umuntu abonye koko ukuntu igihe cye cyakoreshejwe natwe ubwacu tugera ahubwo turabyemera kandi nanjye nari mu wa mbere bavugaga yuko atishwe rwose ko yishwe na ko yishwe na habyarimana ariko byagaragaye yuko yishwe na fpr arimo kwinjira mu rugo hanyuma hanyuma ibyo byose kuba bitagaragara muri raporo y'abafaransa nicyo cyonyine gusa mwanenga kuko ni uruhare rw'abafaransa muri jenoside ntabwo ari uruhare rw'abanyarwanda ntabwo ari uruhare rw'abanyamerika ntabwo ari uruhare rw'ababirigi iriya raporo duclair ivuga yibandaho none se ubwo ngubwo ibyo byose izo ngero utanze zitari muri raporo ye birahurira he n'uruhare rw'abafaransa biratangaje kubona muri umuntu abona hari igitangazo kirimo cya mbere kubona ibyo bintu ntaho bigaragara muri za reshive ni ikibazo nakubwiye iyo raporo nk'iyo raporo y'ibisasu yakozwe abafaransa nibo bayikoze wavuga utese ko batayifite iri heye kuki batayishatse kandi hari inyandiko nyinshi z'abandi bafaransa kuko amateka gushaka amateka ntabwo ugomba kuyashaka muri arishive gusa ugomba kuyashaka ahantu hose biri arishive babahaye cyari ikintu kindi bagomba gukoresha ariko batibagiranye batibagiwe ibindi biriho bisanzwe bizwi urumva rero kujya muri ibyo ngibyo bagahera muri izo za rishive nazo zituzuye kandi izo za rishive nazo ntibazishobore kuzisesengura mu ngengabihe yabyo ntibashobore gushyira he neza rwose ngo batonde amatariki neza ubibone igihe n'iki n'iki habaye iki iki cyabaye dore abafaransa bakigizemo uruhare ubona ubona rwose uko gusesengura kwabo hari ibyo basesengura ubona ari byo ariko iyo ubona nyuma ibyo bavuze n'uko bashoje uravuga uti uko bashoje se guhuriye hehe n'ibyo basesenguye inshuti zacu mbibutse ko muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika uwa mbere dufite kuri telefone ni reverien harabyo ntumvishe kuko biratandukiriye cyane ntangiriro y'ikiganiro avuga ko muri raporo niyo abafaransa bakoze ku ruhare rwabo muri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda bahamya yuko ngo hari ibintu byinshi bitarimo nyamara rero mbona icyambere kirimo kigaragara kuba ubwabo barabyiyandikiye bakabyemerera icyo ngicyo kirahagije kubera ko ni abantu bazima ntibabihaswe ubuvumbuzi babutunze mu dokumenti mu madokima yabo ubwabyo kuba baremye uruhare rwabo rugaragara icyo ngicyo kirahagije nta bindi bimenyetso mbona bitagira kuri ibyo rero basobanuye ko bitarimo ngo igitero cya fpr muri za byumba impunzi zirenga miliyoni zivanwa mu zabyo zikaza gukora nka cyonga gatabazi iki ntaho bihuriye na raporo y'abafaransa kuko abafaransa ntabwo ari abavugizi ba oporosiyose n'abavugizi b'abanyarwanda ahubwo ni abafaransa ubwabo kubera ko u rwanda ni repubulika yigenga reka duhe ijambo ni wese noneho rero agire icyo abivugaho ntabwo duhakana ko abafaransa bafite uruhare ariko abafaransa raporo niba umuntu watubaje ikibazo ntabwo niba yarayisomye ni raporo y'amapaje magana cyenda mirongo cyenda n'abiri muri iyo raporo ivugamo ibintu byinshi ibyo ivugamo ntabwo ari uruhare rw'abafaransa gusa ivugamo n'uruhare rw'abanyarwanda bandi umuntu rero kuba raporo yarasohotse ntabwo raporo tugomba kwifata yanditswe n'abantu yandikwa n'abantu batari ari ubwa mbere bari bakoze ku rwanda bari abahanga bose bari abashakashatsi bakoze raporo nta n'umwe mbere y'uko ajya muri komisiyo wari warigeze akora ku rwanda ni ukuvuga ko nta bumenyi buhagije bafite ku rwanda ari nacyo gituma usanga harimo amakosa ajyanye n'ubumenyi buke ku rwanda
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu mbashimiye ko mwakurikiye aya makuru yo muri aka kanya naha ahumurije rero rwose mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika umugoroba mwiza murakarama